iyi ni radiyo ijwi ry'amerika radiyo ijwi ry'amerika igiye kubashikiriza ibiganiro byayo muri kino gitondo mu kirundi no mu kinyarwanda aha dusamiranira ni washington dc ndabaramukije nshuti namwe bagenzi mu duteze amatwi turi ku munsi wa mbere itariki zitanu z'ukwezi kw'icumi umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu muri kumwe nanje aloyizi bigirimana aremesheje ibiganiro byo muri kino gitondo turabahaye ikaze turakeneye yuko igisagara cya gitega cyo igisagara by'ukuri kigira kabiri kigira kabiri mu gihugu turifuza yuko inyubakwa ubwa mbere hoho zokubakwa hisonzwe amategeko ya urbanisme uwo ni venama nirambona buramatari mushasha w'intara ya gitega aho avuga imwe mu migambi atekanya kurangura inyuma y'aho agenewe kurongora intara ya gitega iyo nkuru cyo kimwe n'izindi zirimwo izo mu karere n'ayavugwa hirya no hino ku isi turabashikiriza mu kanya mugume ku maradiyo yanyu imbere y'izo nkuru zose tubanze duha akanya mugenzi wacu alphonse ndayikengurukiye adushikiriza amakuru avugwa hirya no hino ku isi yaduteguriye mwaramutse neza alphonse mwaramutse neza royize mwaramutse mwese muri ko murakwirikira ano makuru reka tuyahere muri afurika muri nigere ku munsi w'imana umugwi bo kwa rama warisha abantu batatu n'umusuda umwe hafi y'umupaka icyo gihugu gihana na nigeria bane muri abo bakoze icyo gitero barapfuye igipolisi cya nigeria ubu kiriko kirarondera babiri basigaye ibyo byabereye mu karere ka difa mu bumanuko bushira ubuseruko bwa nigeria ibihugu vya nigeria kameruno na cade biri mu bihugu vyatewe cyane n'uwo murwi muri uyu mwaka iguca nigeria kimaze gufata abantu igihumbi n'ijana bikeka ko bakorana n'uwo mugwi w'iterabwoba ko harama abantu ibihumbi ijana mirongo itanu nabo b'abanyanigeriya bahungiye mu gisagara ca difa muri nigeri rero bahunze ibitero vy'uwo murwi muri leta zunze ubumwe za amerika umunyabanga wa leta ajejwe kwivuna bansi ash carter ku munsi w'imana yaremeje ko hazoba amatohoza yuzuye kandi akorewe ku mugaragaro ku bitero indege z'ingwano za amerika zagize ku bitaro vyo muri afghanistani ku munsi wa gatandatu abantu mirongo irindwi na babiri bakahasiga ubuzima ibyo yabivuze mu gihe yari mu rugendo rumujanye muri espagne aho yabwiye abamenyeshamakuru ko mu gisagara ca kunduzu habereye ivyo bitero ibintu bigoye kandi biri mu mitego myinshi ati ariko ukuri kuzoteba kumenyekane yongeye avuga ko yarashi yasavye igisoda gikorera muri afghanistani ko conosi bikenewe vyose vyo kwa muganga ishirahamwe Medecins Sans Frontières abaganga batagira imbibe ryabuze abantu kandi ryakorera muri ivyo bitaro President wa Syria Bashar al-Assad ku munsi w'Imana yamenyesheje ko mu gihe ibitero vy'indege Uburusiya buriko buragira ku barwanya leta yiwe bitogira ico bishika koko ivyo bishobora gutuma akarere k'ibihugu vy'abarabu kose gacika ubunywenywe mu biganiro yahaye televiziyo ya irane yongeye avuga ati urunani hagati ya irane siriya uburusiya na iraki rutegerezwa kugira icyo rushitseko kandi kiboneka nayo ahandiho akarere ka karasambuka atariko rero amahirwe y'uko ibyo bitero bigira icyo bishitseko ni menshi cyane ibyo bivuze mu gihe indege z'uburusiya zikomeje ibitero ku birindiro by'umubiri islamic states uburusiya bwamejeje ku munsi wa gatandatu ko bugiye kongereza ibitero nyabuna naho ibihugu vya buraya na leta zunze za amerika biguma bibinebagura ko bidatera islamic states gusa ariko birasa n'ibirindiro vy'abarwanyi batavuga rumwe n'ubutegetsi bwa siriya david cameron minisitiri wa mbere w'ubwongereza yavuze ku munsi w'imana ko ari vyiza ko uburusiya burwanya umugwi wa islamic states atariko hateza kuboneka inyishu ku ntwaro ya president assad ati gufasha assad niko gufasha umwicanyi ati bizotuma akarere kagira intwaro zinyuganyuga ati imirwi y'iterabwoba yiganze ati yaba arabona bwira bahinduye ingendo bagaheba john mccain umukenguzi amateka wo muri arizona yavuze ati kubona uburusiya bumenyesha amerika ko bugiye kugira ibitero muri siriya hasigaye isaha imwe gusa ngo ibyo bitero bitangure ati n'agakengere n'agasuzuguro kuri amerika minisitiri wa mbere wa israel benyamine netanyahu ku munsi w'imana yamenyeje ko igihugu ciwe kigira kigira ingwano yo gupfa kugira ngo kirwanye iterabwoba akiva mu nama ya mirongo indwi yahuza ibihugu bigize ishirahamwe mpuzamakungu onu yabereye new york muri leta zunze ubumwe za amerika yaciye akoranya abagize akanama k'umutekano kihuta aho kanama gaca gafata ingingo zihuta zirimwe kw'ivyo kirimwe ivyo gusambura inzu zose zirimwe abihevyi bagira iterabwoba vyongerezwa inzego zijejwe umutekano zikongerezwa mu gisagara ca Yerusalemu nahitwa West Bank hamwe rero no guta mu mvuto abikwekwa ko iterabwoba atanu urubanza rubanje gucibwa izindi ngingo zafashwe nuko igipolisi camaze kwankira abanyapalestina kuja mu gisagara ca Yerusalemu kandi ko kuva ubu umuntu arenze imyaka mirongo itanu ari we wenyine arikuriwe kuja gusengera mu musigiti wa al aksa ikibanza ceranda ku banyapalestina ari naho habaye inkwezi y'amarere muri karolina yo mu manuko aho ni muri leta z'ubumwe za amerika guverineri waho yategetse abanyagihugu kuguma mu nzu kubera imvura y'igihuhusi itari bwigere iboneka muri iyi ntara kuva eh, haraheze imyaka igihumbi ati utudengeri dukeyi tw'amazi twahindutse ibiyaga utugezi natwo duhinduka imyonga Nikki Haley yasavye abanyagihugu ko kutaja hanze kurunguruka biriko biraba kuko amazi ashobora kuba yanduye imigera ishobora kubica ikindi naco nuko n'abariko baragerageza gufasha abantu nabo birashika bagasanga bakenera ababafasha ubu rero amabarara y'indaraya ntahita amashure amasoko n'ibiro vya leta birugaye perezida obama yamaze gutanga itegeko ko iyo ntara ari mu rutonde rw'ikiza kandi igiye gufashwa mu- nk'iziri mu ngorane
turabukengurukiye alphonse ku makuru uhejeje kudushikiriza utugume hafi kugira uhave udushikiriza incamake y'ayo makuru imbere y'uko dusozera ibiganiro vyacu vyo muri kino gitondo amakuru yo mu biyaga binini tuyahere mu burundi aho abantu umunani bapfuye abapolisi batandatu barakomereka mu gihe igipolisi cy'u Burundi cyari kugitana mu mitwe n'abantu bitwaje ibigwanisho mu ijoro ryo kuwa gatandatu rishira uw'imana mu makaritiye ya mutakura na cibitoke mu gisagara cya bujumbura ibyo bishikirizwa n'umuvugizi w'igipolisi Pierre Nkurikiye aho avuga kandi ko hasigaye hari abantu babihevye biturikiriza kw'ibisasu aho hari mu kiganiro yahaye abamenyeshamakuru ejo ku munsi w'imana tabita mukamusoni niwe yakurikiranye ico kiganiro kuva isaha zine zo mu gitondo kuri wa gatandatu gushika mu gitondo co kuri w'imana nta winjira nta n'uwasohoka mu makaritiye ya cibitoke na mutakura hagenzurwa n'abapolisi hasanirana amasasu n'amagrenade mu gipolisi bavuga ko amagrenade agera kuri mirongo itatu n'atanu ariyo yari yatewe gushika mu gitondo co kuri w'imana yose yatewe n'abasivile pierre nkurikiye mu kiganiro ku bamenyeshamakuru yamenyesheje ko hari uwiteye ko grenade yishize mu bapolisi kugica iramuhitana umunsi w'ejo igipolisi cakoze akazi kaco ka minsi yose ko kubumbatira amahoro n'umutekano abapolisi bari muri ico gikorwa bageze muri eh, zone ya cibitoke bari bahamagawe n'abanyagihugu bamwe bababwira bati nyabuna nyabuna hariho abantu tubonye eh, banyurujwe kandi turabonye n'inzu baba bajanywemo abapolisi rero baci- baciye bagenda aho hantu hanyuma eh, bakihashika niho izo nkozi z'ikibi zaca zitangura kubatera amagrenade hanyuma havamwo mbere imwe muri izo nkozi z'ikibi iza kwita mu bapolisi kwiturikiriza ko amagrenade abiri yayuguruye iziriruka kugira yiturikirize mu ba- mu bapolisi ariko eh, iyo grenade yaciye ihitana iyo nkozi y'ikibi yonyene abantu babiri bapfuye ku murango ku mutakura kujya cumi na gatatu inomero cumi nk'uko nkurikiye abandanya avyemeza vyari vyononekaye rero gushika ejo ku mugoroba ah, babiri muri izo nkozi z'ikibi za- bari bahashize- bari bahasize ubuzima harimwo n'uwo eh, yagandaguwe na grenade yari afise inzu zibiri zari zahiye n'abapolisi babiri bari bakomeretse Eh, muri iri joro rero iciyongeye ko muri iyo komine ya cibitoke nuko hambavu y'amagrenade ashika kuri mirongo ibiri yari yatewe abapo arenga mirongo ibiri yari yatewe abapolisi ku mutaga no mw'ijoro izo nkozi z'ikibi zarakomeje ziratera ayandi magrenade ashika kuri eh, cumi n'atanu ku bapolisi gutyo abandi bapolisi bane barasubira kandi barakomereka hanyuma eh, uno munsi abapolisi bariko barakizura baha- bahavuye bahamagarwa n'abanyagihugu babwira bati ngo murabe hariho ibiziga turiko turabona baca baragenda basanga koko hariho i- abantu baraye bishwe biciwe ngaho nyene mu cibitoke abantu bashika kuri batandatu e, ni ukuvuga rero yuko abantu bapfuye guhera ejo ku mutaga no muri iri joro ryaraye rike- rikeye ngaho mu cibitoke bose hamwe bangana n'abantu umunani tuve bujumbura tuje mu ntara ya gitega mu burundi haherutse gushingwa inzego nshasha zavuye mu matora y'umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu bamwe mu barongoye intara baramaze kuvuga imwe mu migambi bazoshimikira ko muri iyi myaka itanu iri imbere ijwi rya amerika ryaraganiriye na buramatari w'intara ya gitega venamani irambona aho avuga imwe mu migambi atekaniriza abanyagihugu bo mu ntara arongoye buramatari wa gitega yaganiriye na mugenzi wacu eroge wiri kaneza ibintu byose byose byegera ku kintu bita amahoro n'umutekano umugambi wa mbere ukomeye ni amahoro n'umutekano ni ukuvuga yuko dutegerezwa kuraba neza tukaguma dutsimbataje amahoro n'umutekano aho turi turi kumwe n'abenegihugu n'abajeje umutekano n'abajeje ubutungane aha rero ikintu nyamukuru dutangura kwihutira ni kijyanye no gukomeza amakomite ahurikiyemo wose yo ku mitumba no mu makaritiye hari ibintu rero biza bihungabanya amahoro hariho ibijyanye n'akaboregwe kavuye kuri za nzoga ziyayura umutwe cyane cyane kanyanga twaramaze kuvugana n'abajeje umutekano mu minsi ubu iby'amatora byaraheze tugiye ahubwo nsabe n'abe n'igihugu bariko baranyumviriza mu minsi ntituzobaha agahengwe kubera barazi yuko zirya nzoga zibagirira nabi zigirira nabi amagara y'abantu twaratanguye maze kandi tugiye gukomeza kuvugana cyane cyane abatwara amapikipiki ngaha mu gisagara cya gitega kenshi ubu unye turabona yuko bamaze kwimenyera aho usanga ipikipiki imwe itwara abantu batatu batanu hariko n'imizigo iteye ubwoba ubwa mbere hoho ni ukubagirisha inama kugira ngo tubabarire yuko ibihe by'akajagari byarenganye ubu unye ari ugukurikiza amategeko hanyuma duce duteza imbere rero ikijyanye n'ubudandaji bica bijyana rero n'iki na ya mabarabara abamarabarabara y'imigenderanire eh, kugira ngo ibidandazwa bishobore kuronka aho bica bimeze neza mu bijanye n'intuze n'amagara y'abantu turacakeneye amavuriro urumva ivyo byose n'ibikorwa bitegeza kubandanya bikogwa hariho rero kandi ikindi kijanye n'iterambere ry'igisagara ca Gitega eh, turakeneye yuko igisagara ca Gitega cyo bigisagara vy'ukuri kigira kabiri kigira kabiri mu gihugu turifuza yuko inyubakwa ubwa mbere hoho zokubakwa hisunzwe amategeko ya urbanisme hanyuma abafise ibibanza hagati mu gisagara bitubatse bavyubake canke naho urbanisme bifata ingingo bahereza abantu bashobora kuhubaka hanyuma rero murazi ko bica bijyana n'amabarabara meza ndetse nubabarira yuko ikijyanye n'amabarabara yo hagati mu gisagara turafise umwizero yuko ayatari make agiye gukogwa ariko murazi yuko ari menshi kandi harakenegwa n'imfashanyo z'abenegihugu hari haho abenegihugu bamaze kuzitanga kandi ubu unye ibintu bigeze kure turafise umwizero yuko mu misi ico e, gikorwa gishobora gutangura nuko muri rusangi mu ncamake imigambi y'iterambere e, dutegekanya intara gitega murongoye iri mu ntara abantu bibaruka cyane uravye abana bavuka ku muryango usanga ari hagati y'indwi na cumi kandi n'ibi mu bituyaga n'umutekano muke byaribonekeje ko ahenshi mu makomini usanga se n'umuhungu batemanye kubera gupfa itongo riba ari akanyorororonzi ridakwiye mbega hari imigambi mufise yo guhimiriza abanyagihugu kugira ngo biteho umugambi wo kubyara ku rugero oh, murakoze cyane icyo kibazo ni cyiza cyane murabona yuko iterambere naho twogenda gute tugakora gute dufise umuvuduko wo kurondoka ungana gutya hanye ntaho twakwigeza kandi noneho murazi yuko na leta y'u Burundi ifise imigambi yuko abenegihugu bategeza kuvyara abo bashoboye kurera no kuvuga kuvyara ku rugero ico naco ni igikorwa gutegereza kujako mu mpanuro mu manama yose zaturagira duhimiriza abenegihugu yuko ubu hageze yuko bibaruka bake bashoboye kurera kubera tugumye twibaruka gutya anye iri terambere turondera ntidushobora kurironka hariho bica bijyanirana na vya bindi zangeso mbi bijanye no guharika zijanye no ku gufata abakenyezi n'abana ku ngufu bijyanye no gukura abanyeshuri mu mashuri bakiri bato bakibandanya amashuri ibi nabyo nyine biratuma haba igurinana ry'abantu ibyo byose bategereza kubihagurukira ku buryo abantu babiko barabikora bahanwa kandi noneho no mu makomine hose barazi yuko icyo kintu bategereza kugikora ku buryo ibintu bigenda neza hanyuma habe guhimiriza abenegihugu bibaruke bake bashoboye kurera tuve mu burundi tuje mu rwanda aho abahinga mu by'imibano basanga kutumva neza ihame ry'uburinganire bishobora kuba intandaro yo gushamirana mu miryango iki kibazo giteye gute mu rwanda asumta kaboyi adufitiye inkuru umuyobozi w'ikigo cy'amahoro n'iterambere madamu vesitine mukandamutsa avuga ko imiryango yumva nabi ihame ry'uburinganire ihora mu makimbirane ikigo cy'amahoro n'iterambere ayobora abakigana baba abagore cyangwa abagabo abagera kuri mirongo inani ku ijana bashaka gutandukana biba byaraturutse ku myumvire mibi y'uburinganire madamu vesitine mukandamutsa ni umuyobozi w'ikigo cy'amahoro n'iterambere yakira umunsi ku munsi abagore cyangwa abagabo baba bananiwe kubana uyu muco ntiwari umenyerewe mu rwanda aho abashakanye bagana impuguke ngo bazigishe inama ku mibanire yabo iba itagenda neza gusa nk'uko twabibwiwe n'umuyobozi w'iki kigo vesitine mukandamutsa avuga ko abagore n'abagabo basanga abagera kuri mirongo inani ku ijana bavuga ko uburinganire bwaje ari bwo ntandaro yo gusenyuka kw'ingo zabo twashyizeho gahunda yo kugira ngo abantu batandukanye ariko bafite abana tuborohereze bafate umugore niba ari we urera abana cyangwa umugabo abafate abazane ku biro byacu aho dukorera hanyuma namara kugenda undi mubyeyi nawe aze kubafata wa wundi yagiye batari buhure ikigamijwe kikaba ari uko tubaherekeza gake gake ku buryo dushobora kuzageza igihe noneho wa wundi akabazana n'undi akahamusanga kandi ntibagire icyo batwarana nyuma yaho tugakomeza kubaganiriza kugeza ubwo wa wundi urera abana umwana nagira umunsi mukuru nka aniveriseri cyangwa agahabwa amasakaramentu azahamagara undi mubyeyi bati ngwino twizihize ibirori by'umwana wacu umwana akongera akicara hagati ya se na nyina akumva ubushyuhe bw'ababyeyi mu ntangiriro abagabo nibo bakunze kugaragaza ko babangamiwe n'uburinganire kenshi abantu bumvaga ko ari impinduka nshya yinjiye mu muryango nyarwanda izagenda imenyerwa buhoro buhoro uko iminsi igenda ishira abafashe nabo uburinganire babangamira bagenzi babo mu mibereho ya buri munsi ubwo nasuraga ikigo cy'amahoro n'iterambere nahahuriye n'umugabo ntashatse kuvuga izina rye kubwo kumugirira ibanga n'agahinda kenshi abwira ijwi rya amerika ko yemeye gutanga amafaranga yose asabwa n'icyo kigo kijya inama ngo ariko abashe kuruhuka cyane cyane ngo arebe ko hari umuti yabona ku bibazo afitanye n'umugore we niba tugiye kuruhuka umwe akajya kurara ukwe undi akarara urumva icyo kintu kiba kitababaje koko niyo mpamvu niyo mpamvu yatumye nza hano kugira ngo wenda byibuze hari ikintu cyakemuka ubundi ibibazo byinshi ibyinshi ubundi umugabo n'umugore babiganira bari kumwe cyane cyane bageze ku buriri niho baganira ibyo bibazo kuva rero mutari kumwe mutararana ibyo bibazo ntose mwabivugira hehe bigenda niba biteye kuko genda bakiyishyiraho abagore bibwiye ko babahaye uburenganzira bwo kuruta abagabo bagategeka abagabo mu rugo mu bushakashatsi buherutse gukorwa n'inama nkuru y'abagore bwerekanye ko hari abagabo cyangwa abagore babona uburinganire nk'ikibazo aho kubona nk'imwe mu nzira z'iterambere abatangije uyu mushinga utari umenyerewe mu rwanda wo kwisunga impuguke mu byo gufasha imiryango itabanye neza bavuga ko umusaruro ugenda uboneka umunsi ku munsi umusaruro urimo nk'umuntu uje atugana bwa mbere ikintu cya mbere akubwira arakubwira ati nubwo nanatandukana n'uwo twashakanye ariko nibura ndumva nduhutse ku mutima kubera ko ibi bintu nari narabyihereranye igihe cyose nkahungira mu kabari nkanga gutaha kuko ningera mu rugo nta mahoro nsangamo nkagenda nkasa naho mbwira ikirahure cyangwa se icupa rya bye ndimo kunywa ariko ubu nshimishijwe n'uko mbonye umuntu umpa igihe cye akanyumva kandi akanyizeza kumbikira ibanga umusaruro wa kabiri reba nawe kuba umuntu akubwira ati twatandukanye n'urukiko wakisize imyaka itanu umugabo wanjye ntashobora kuza gukomanga iwanjye anakomanze nahamagara polisi ko yaje kumbuza umutekano ariko bagatangira muri porogaramu azana abana akabasiga undi akaza kubafata badashobora guhura mbabwira ariko mwahuye byagenze gute bakaba bageze ubwo umugore n'umugabo bavugana bati wa mwana uri muri segonderi yewe njye nzajya kumusura ku cyumweru cya kabiri cy'ukwezi waboneka ngo tuzajyane bakajyana bagasura umwana mu mahoro bakagarukana mu mahoro uburinganire bwaje nk'igisubizo ku muryango ngo ubashe kwiteza imbere ariko hari benshi babufata nabi ahubwo bukazana ingaruka mu muryango wo kuzana ibisubizo kugeza ubu yaba abagabo hari abatarabwumva bagihotera abagore babo ahanini babaziza ko bazamutse kurusha abagabo hari n'abagore ariko bumva uburinganire nk'amahirwe bahawe yo gusuzugura abagabo babo inzego zibishinzwe zaba iza leta ndetse n'imiryango yigenga iracyafite akazi ko gusobanura akamaro k'uburinganire mu muryango nyarwanda kugira ngo hakumirwe ingaruka mbi zakomoka ku bakibwumva nabi asunika kaboyi ijwi ry'amerika i kigali
ubu naho n'umwanya watekanirijwe amakuru y'inkino mu karere k'ibiyaga binini mu burundi mu mpera zino ndwi buca dutangura ku mugabane wa afurika hazoba inkino zo gukuranamwo hagati y'imigwi iserukirabihugu ni inkino zo kurondera imigwi izokina igice ca nyuma c'igikombe c'isi zizobera mu gihugu c'uburusiya mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'umunani umugwi nserukiragihugu w'uburundi waruriye indege ejo ku munsi w'imana ugana mu mazinga ya Seychelles Evariste Nzikobanyanka niwe adushikiriza iyo nkuru isahindwi z'ijoro buca ari kuri w'imana umugwi iserukiragihugu w'uburundi intama mu rugamba wuriye indege ku kibuga c'indege ca bujumbura ugana amazinga ya seychelles uzotana mu mitwe n'umugwi userukira ayo mazinga ku munsi wa gatatu w'ino ndwi igenekerezo rya ndwi igitugutu uno mwaka abakinyi b'intama mu rugamba bayobowe n'icegera ca kapitene w'umurwi bati tugiye kuzana intsinzi marc arthur arakaza icababa ca kapitene ndikumana ya miniseremani niwe abivuga ku munsi wa mbere none twatanguye kwimenyereza turi hamwe urabona yuko turi muri lokale twese dufise objectif imwe kandi ikindi naco nabamenyesha nuko urabona tumaze iminsi dukina amamatch match match zishika zibiri zitatu imana ikadufasha turaronka amaskoro meza niyo mpamvu rero nibaze yuko turi konfiya no kuri match ikurikira Seychelles turi ikintu kimwe ifo yuko tugenda gusa kurondera amanota hariya iwabo ngaha turi ku bikorwa nuko tuba turiko turakora kugira igihugu cacu natwe kivugwe mu makungu urumva icyo nashaka kubamenyesha nuko twaba ikintu kimwe tugasabiranira twese ku bw'igihugu cacu natwe ingufu dufise n'ubumenyi umukoca agaragaza kuduha turi kumwe ndibaza ko arivyo bizotubera nk'inkinzo bituje imbere turabe yuko twokora ibishoboka byose kubwira abanyagihugu n'abavyeyi bacu abasista n'abandi bose twasize ngaho yuko bashobora kunezererwa iguha tuzoba tugiye gukora hariya naho urugendo ruzoba ruhisha kandi banafise inkino zine mu kwezi kumwe kutarenga marc arthur arakaza ati icizere ni cinshi kugira dushikane uburundi kure mu mahiganwa mpuzamakungu nk'uko mubivuga imanci zine ni imboneka rimwe ni kandi urabona nishaje mu kwezi kumwe je nibaza yuko effectif iri ngaha y'abakinyi umukinyi wese ari ngaha muri equipe nationale arashobora guhabwa umwanya agakorera igihugu ciwe kubera yahamagawe ngaha bikwiye je nibaza rero yuko abakinyi turi kumwe ngaha je ndabizeye umwe wese ku kibanza ciwe aronse umwanya arashobora kugikorera agatera n'iteka igihugu camuvyara Olivier Niyungeko umwe mu bamenyereza b'intamba mu rugamba amenyesha ko umurwi wateguwe bihagije icagoranye nuko abakinyi bakina hanze batashoboye gushika mu Burundi kuko iyo bakina bari mu mahiganwa ariko ko bazohurira mu mazinga ya Seychelles kubona umugwi serukiragihugu w'Uburundi rizoba ribaye irya mbere ukina inkino zine mu kiringo c'ukwezi ntivyoroshe nk'uko wari mu bamenyereza b'intamba mu rugamba bivuga urukino twararuteguye mugabo sinavuga ko twaruteguye co kimwe na na rujya rwa Niger kuko Niger twakinira iwacu abakinyi twabazanye hakiri kare ubu icagoranye nuko abakinyi bariko barakina inkino iwabo aho aho bari mu mahiganwa bakiriko barakina bamwe tuzohurira hariya muga nta kibuza tuzogerageza e, tubahuze kugira twabahuje match ya Niger tubumvishe ko ari urukino rukomeye nta rukino goroha twavuga ko Seychelles ngo twayitsinze mu myaka iheze uko nkuko mubizi inkino zigenda zirungura ubuhinga bamenyereza bariga bakungura ubuhinga si urukino twafata minegwe Olivier Niyunge ko amenyesha ko vyanka vyakunda ihangiro ari ugushikana Burundi kure mu mahiganwa atandukanye biraruhisha mugabo nuko bimeze nuko vyateguwe nk'urukino rwa Seychelles twarashizemwo bimwe bitaba professionnel batari bake dufise aba professionnel 10 duca twongeramwo abandi bakina ngaha nabo nyene e, bari kubategura urukino ruzoduhuza na Ethiopia muri Shane nico gituma iyi ndwi twagerageje kumenyereza cane bikomeye twariteguye turamenyereza bikomeye kugira tuzoshike tushobore kuraba ingene izo nkino zose zibiri twozikina kandi twazitsinda e, kuva Burundi bubaho mu guserukira igihugu wabakuze nturashika mu nkino za nyuma haba muri Kane canke muri Coupe du Monde uno munsi umuntu yavuga yuko mwebwe mumenyereza mu guserukira igihugu wabakuze kwihangiro ari ririya ihangiro yabone kaboneka ubu turasa abakinyi bakina hanze nko mwabonye match ya Niger kandi vyadufashije mwabonye gutsinda Niger ntivyari vyoroshe naco gituma no mu bitakasuma FIFA twaciye dusimba ibibanza 21 abakinyi turabafise basigaye bafise ubumenyi bwinshi mwe twita experience nibaze rero ko bishobora gushika natwe tukaja mu mapure ya Coupe du Monde canke tukaja muri kane nyuma y'urukino rwo gusubiza ku igenekerezo rya 14 intamba mu rugamba zizoca zakira ku igenekerezo rya cumi n'indwi bujumbura umugwi iserukiragihugu wa etiyopiya inyuma y'indwi imwe gusa ucuje gukina urukino rwo gusubiza iya dizabeba aho hakazoba ari mu nkino zo gukuranamwo kugira haboneke imigwi izoja gukina mu gihugu cy'u rwanda mu mwaka wa bibiri na cumi n'indwi mu gice cya nyuma cy'ihiganwa ry'imirwi y'abakinira iwabo joueur loko mu rurimi rw'igifaransa mwamenya ko inyuma y'aho umugwi nserukiragihugu w'uburundi utsindiye uwa niger urutonde rw'ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru ku isi fifa rwo mu kwezi kw'icyenda guheze rwerekana ko uburundi bwaciye buva mu kibanza cy'ijana na mirongo itatu na kane buja mu kibanza cy'ijana na cumi na gatatu i bujumbura evariste nzikobanyanka ijwi rya amerika tukiri ku makuru y'inkino tuve mu Burundi dukubitire mu Rwanda aho mugenzi wacu Jean Claude Munyandinda agiye kudushikiriza amakuru y'inkino yaranze u Rwanda mu mpera z'indwi turangije tumwumvirize umupira w'amaguru mu rwanda shampiyona y'icyiciro cya mbere yabaye isubitswe nyuma y'umunsi wayo wa kane buhoro buhoro amakipe akomeye aragenda arushaho kwisubiza icyubahiro nubwo amwe n'amwe yatangiye acumbagira kuwa gatanu w'icyumweru gishize APRFC yabonye amanota atatu ayifitiye akamaro gakomeye nyuma yo gutsinda ikipe ya Bugesera ibitego bibiri ku busa ku kibuga cyo ku Kicukiro ni nyuma y'uko ikipe ya gisirikare yari imaze imikino ibiri yose yikurikiranya idatsinda gutsinda Bugesera ku buryo bworoshye byagaruye icyizere ku mutoza mushya wa APRFC Emmanuel Rubona ku ruhande rw'ikipe ya Police FC igitego kimwe ku busa yatsinze Rwamagana FC kuwa gatandatu cyashimangiye ubushake bwayo bwo kuba mu makipe ahanganira igikombe cya shampiyona uyu mwaka kuko ifite amanota icumi mu mikino ine indi kipe yagaruye akanyamuneza mu bakunzi bayo ni Rayon Sport ubwo yatsindaga mukura Victory Sport ibitego bibiri ku busa ejo ndi kwa gatandatu ku kibuga cyo ku Kicukiro ibyo bitego byombi byabonetse mu gice cya mbere cy'umukino byinjijwe na Kwizera Piero na Davis Kasirye abakunzi b'ikipe ya Mukura Victory Sport batashye bipfumbase nyuma y'uko ikipe yabo yari imaze kunanirwa kwitwara neza imbere ya Rayon Sport kandi yari iherutse gutsinda igihangange APR FC ibitego bibiri ku busa umutoza wa mukura okoko godefroy asanga abakinnyi be batarashoboye gukurikiza amabwiriza yari yabahaye gusa ngo nta gucika intege kuko mu mukino byose birashoboka umupira uko nari nababwiye abakinnyi banje mu minota ya mbere suko wabigenjeje nari nababujije yuko batareka liberdiatere ba rayon siporo gutera mu izamu cyane cyane piyero baramuhaye umwanya aratera akirinjira ikindi cya kabiri mbo ari muri sirifasi ni kugenda gahoro gahoro kubera peresipitasiyo arakora amakosa baratsinda nuko ndabyakiriye neza tugiye kwitoza yari claude munyandinda i kigali
inshuti mwese muduteze amatwi mu kanya turasozera ibiganiro byacu byo muri kino gitondo ariko imbere yaho reka mugenzi wacu Alphonse ndayikengurukiye atwibutse ibice bikuru bikuru byari bigize amakuru hirya no hino ku isi yadushikirije Alphonse
urakoze ruyize ibice bikuru bikuru byari bigize ano makuru nababwiye ko muri Niger ku munsi w'Imana umurwi Boko Haram wishe abantu batatu n'umusoda umwe hafi y'umupaka ico gihugu gihana na Nigeria bane muri abakoze ico gitero barapfuye igipolisi cya rero kiri ubu kiriko kirarondera babiri bari basigaye muri leta zunze ubumwe za amerika naho umunyamabanga wa leta ajejwe kwivuna ba ashi kariteri ku munsi w'imana yaremeje ko hazoba amatohoza yuzuye kandi akorewe ku mugaragaro ku bitero indege z'ingwano za amerika zagize ku bitaro byo muri afghanistan ku munsi wa gatandatu abantu mirongo ibiri na babiri bakasiga ubuzima perezida wa siriya nawe asa, asa, bashar al assad ku munsi w'imana yamejeje ko mu gihe ibitero by'indege uburusiya buriko buragira mu kubarwanya leta yiwe ko bitogira ico bishika ko kw'ibyo bizoshobora gutuma akarere k'ibihugu by'abarabu kose gacika ubunywenywe minisitiri wa mbere wa israel benjamin netanyahu nawe ku munsi w'imana yamejeje ko urwego ciwe kigira kigire ingwano yo gupfa kugira ngo kirwanye iterabwoba uh, muri karone yo mu mpanuka naho muri leta zunze ubumwe za amerika guverinoma eh, yategetse ko abanyagihugu ko baguma mu mazu kubera imvura y'igihuhusi itari bwige riboneka yaguruye mu ntara haheze imyaka igihumbi imvura itabonetse
inshuti mwese mukundi radiyo ijwi rya amerika igice cya mbere cy'ibiganiro twabateguriye muri kino gitondo kigarukiye ngaha kuri mikoro mwari kumwe nanjye aloise bigirimana tubatumire saa kumi mu kiganiro muri isanze ndetse ndabatumire kubandanya mukurikirana n'ibindi biganiro by'iradiyo ijwi ry'amerika mugire umunsi mwiza
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.